mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi muri kumwe na jeffrey mutagoma umwanya w'amakuru duhera kure hirya no hino ku isi twateguriwe na aloise bigirimana
mwaramutse jeffrey ndamutse namwe muteze amatwi muri aka kanya aya makuru agizwe ahanini n'ayavugwa kuri afurika leta ya cade yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko ata mugambi ifise wo gutunganya ikigandaro no kunamira hisenabure yigeze kuba ari perezida yishwe na covid cumi n'icyenda ejo ku munsi wa kabiri aho yari afungiwe muri senegare leta yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp ko yihweje ibyaha yakoze n'uko atagateka yahaye abo yahohoteye atana kimwe kimutegekanirijwe ku rwego rwa leta umuryango wiwe ntaco urashikiriza ku gihe canke ku kibanza azofubwamwo leta ya nigeria yavuze ko itagitekeranya ko abubakar shekau umukuru w'umugwi w'iterabwoba boko haramu yafuye amakuru y'urupfu rwa shakau yatanguye gutangazwa ubwa mbere haraheze amezi atatu ibimenyeshamakuru byavuze ko yafuye mu mirwano yabereye mu mashamba ya sambisa yabaye hagati y'umugwi yari arongoye hamwe n'uwundi muhari w'iterabwoba urwanira mu burengero bwa afurika shekau yatwaye boko haramu kuva mu bihumbi bibiri n'icyenda yagirizwa iterabwoba ryahitanye abantu barenga ibihumbi mirongo itatu ryanatumye kandi amamiliyoni bahunga ingo zabo muri afurika kandi perezida wa tunisiya kais said yarongereje ikiringo cyo guhagarika inama nshingamateka na sena kugeza hasohowe irindi tangazo ribihindura ni nyuma y'ukwezi akuye umushikiranganji wa mbere wiwe acayiha ubutegetsi bwose mu gihugu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bavyise gutembagaza ubutegetsi perezida said yavuze ejo kuwa kabiri ko inama nshingamateka na sena ari intambamyi ku gihugu ibiro vya perezida byavuze ku munsi wa mbere ko abashingamateka bazobandanya batagira ubuhangagwa kandi ko agiye kuzobimenyesha abanyagihugu mu minsi iri imbere
washington ijwi rya amerika
umushikiranganji wa algeria ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu ramutane ramamra yatangaje ejo ku munsi wa kabiri ko igihugu ciwe cahagaritse imigenderanire na maroke ku mvo z'ico yise ingendo igayitse y'ico gihugu abitangaje inyuma y'amezi ivyo bihugu byo mu buraruko bwa afurika bimaze igihe bitarabana ryiza ivyo bihugu bimaze imyaka byagirizanya gushigikira imihari irwanya urundi ruhande mu yabandanywa avugwa mu makungu perezida joe biden wa leta z'ubumwe za amerika yabwiye bagenzi we bo mu mugwi g7 ejo ku munsi wa kabiri ko leta z'ubumwe za amerika yari mu nzira nziza yo kuva muri afghanistani ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'uku kwezi k'umunani ariko yongeye ko hariko harihwezwa imigambi yihuta yokorwa mu gihe ico kiringo bitoshoboka ko cubahirizwa ibiro vya perezida white house vyavuze ko perezida biden kandi yabwiye uwo mugwi w'abategetsi ndwi ko kuvana abasirikare bose ba amerika muri afghanistani mu mpera z'uku kwezi bizovana nuko abatalibani bazofasha mu guha inzira abahunga baciye ku kibuga c'indege c'i kabul abategetsi bo muri amerika bavuze ko amerika imaze gukura muri afghanistani abantu hafi ibihumbi mirongo itanu n'umunani barimwo abanyamerika barenga ibihumbi bine kuva ku itariki ya cumi na zine z'ukwezi k'umunani umunsi w'imbere y'uko abatalibani binjira i kabul bakifatira ubutegetsi abatalibani basabye incabwenge kudahunga igihugu cyabo ejo ku munsi wa kabiri bongera bagabisha amerika n'inshuti zayo zihurikiye muri otani ko batazobemerera kurenza ikiringo cyo gutahukana abantu
aloise bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ikaze nanone mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari perezida evariste ndayishimiye w'uburundi arashinja abacamanza bo muri icyo gihugu kudindiza imanza no kurenganya abaturage kubona abarundi bantora bakashyira imbere yabo ngo ndabarongore ngasanga nta komine n'imwe buzemwo n'imiburiburi abantu mirongo itanu bariko barabira barizwa n'iki ubutungane uwo ni perezida evariste ndayishimiye w'uburundi ishyirahamwe olukome rishinzwe kurwanya ruswa n'akarengane mu burundi ryo rirabivugaho iki mu ishyirahamwe rikome ryo umukuru w'igihugu ashikiriza kuva kera bijyanye no kurwanya igikurire no gusabura amatungo ya leta twebwe turabishima cyane twamatse uko turabivuga kandi tubemerera kubivuga uwo nawe ni gabriel rushiri ukuriye ishyirahamwe olukome naho mu rwanda byitezwe ko icyo gihugu cyakira abanyeshuri magana abiri na mirongo itanu b'abanyafganistanikazi bagomba gukomereza amasomo yabo muri icyo gihugu mu gihe batarizera umutekano mu gihugu cyabo ayo makuru n'ayandi ni mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuhere mu burundi aho perezida evariste ndayishimiye ashinja abacamanza bo muri icyo gihugu kudindiza imanza no kurenganya abaturage mu nama yakoresheje abacamanza bo mu ntara zitandukanye z'uburundi ejo kuwa kabiri yavuze ko iyi ngeso ishobora gutera akaduruvayo mu gihugu abasaba guhindura imikorere inzira z'ikigendwa desire hatunga imana i kigali mu rwanda nibyo atugezaho iyo nama hagati y'umukuru w'igihugu n'abacamanza yabereye ku ishuri ryisumbuye rya nyakabiga mu gisagara cya bujumbura kuri uno wa kabiri umukuru w'igihugu ashavuye cyane yamenyesheje abo bacamanza ko akazi bakora karangwamo ibiturire ivyo biturire umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yamenyesheje ko adashobora kuvyihanganira kuko bisubiza inyuma igihugu bigakiza bake evariste ndayishimiye asaba abacamanza guhinduka bigishoboka kubona abarundi bantora bakashyira imbere yabo ngo ndabarongore ngasanga nta komine n'imwe buzemwo n'imiburiburi abantu mirongo itanu bariko barabira barizwa n'iki ubutungane mbwira umukuru w'igihugu wacu wiki ndagenda muri kominiye nyiricyubahiro umukuru w'igihugu twebwe ingorane dufise ni ikibazo cy'abacamanza ubukene dufise tubutewe n'abacamanza ubu ntukironka urubanza utagurishije impene utagurishije inka utagurishije itongo ntugitunganiriza abandi bakabwira bati nihaba ubona ubwicanyi buri kuburaho muri iki gihugu buterwa n'abacamanza iyo ata mucamanza ariho baramwicira ubu nyene bwohinduka ubu nyene ubu uburundi bwaca bugira amahoro atagira uko angana ivyo umukuru w'igihugu yashikirije vyashimangiwe n'umuhuza w'abarundi eduard nduwimana yahoze arongoye ubushikiranganji bw'intwara hagati mu gihugu amenyesha ko mu matohoza bakoze uno mwaka naho icegeranyo kitaraje habona mu bisata bitandukanye vy'igihugu hose bidogera cane abacamanza ivyo bakunze gushikiriza ubwo rwego rw'umuhuza ni abanyagihugu bakigwa nabi n'inzego z'ubutungane imanza zidashigwa mu ngiro kandi zaciwe izimara imyaka n'imyaka zitagiye habona abafungiwe ubusa kubera ibiturire ivy'umuhuza yemeza ko biboneye mu matohoza bakoze ibice birenga mirongo umunani na bibiri ku ijana vy'abenegihugu bavuga yuko batishimira ingene abacamanza bakora ikiganiro turagisura mugabo n'ivyangwa tuzokiranda public kuko turabaza ibibazo bitandukanye duhereye mu benegihugu tukaja ku batowe tukaja mu baserukira amadini n'amashingiro ibisata bitandukanye aha muca mwumva yuko bimwe n'icyo mukuru w'igihugu yari karavuga atari yabusema muri ba bene gihugu mirongo itanu canke barenga hagiye hose usanga bariko baridoga na twebwe twagize amatohoza ameze mwene uko aho dusanga ibice bishika hafi mirongo umunani na bibiri kw'ijana dusanga eh, batishimira ingene ubutungane bubatunganiriza kubw'umushingwamanza Gustave Niyonzima arongoye ishirahamwe ry'abashingwamanza bajejwe kuburanira abahohotewe b'abarundi mu masentare mpuzamakungu mpanavyaha ngo iyo mvugo y'umukuru w'igihugu ntihumuriza amenyesha ko kubona afata ako kanya agakoranya abacamanza akabagabisha ari vyiza ariko ko bidahagije uh, turavye igihagararo ciwe nk'umukuru w'igihugu umushikirizamanza kizigenza novuga magistrat supreme hategerezwa gufata ingingo akabwira kumbure nka ministere publique ati eh, nimubwire amatohoza akomeye kuri abo bantu bose bagirizwa ivyo bintu kugira bahanwe habe akarorero ivyo nivyo vyiza vyari kwerekana yuko eh, hashoboye kuba ikintu gikomeye abandi nabo bagashobora no gukurwa mu kazi kugira n'uwusigaye abone akarorero abone ivyo ari vyo ko kurya ruswa gutegekwa gukora ibintu nk'ivyo bi- bigayitse bya- biteje i- i- isoni eh, n'iceyi eh, urwego rw'ubutungane atari ibintu vyo kwanjanjwa ko atari ibintu vyo gufyinatisha muri iyo nama umukuru w'igihugu yasavye abo bacamanza ko bovavanura n'abo bose barya ibiturire mu kubashengeza kuko babatukisha Ya- yabasavye ashimitse ko imanza zose zacitse zitegerezwa gushirwa mu ngiro izitaraburanishwa nazo zikihutishwa yaciye amenyesha abo bacamanza ko mu kwezi kwa cumi na kabiri k'uno mwaka bazongera guhura kugira barabe ko ivyo yabasavye bavyubahirije desiratunga imana kigali ijwi ry'amerika tukivuga kuri iyo nkuru mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na bwana gabriel firi umukuru w'ishyirahamwe rirwanya ruswa n'akarengane mu burundi onucom abanza kumubaza icyo avuga ku byavuzwe n'umukuru w'igihugu byerekeye ibibazo bya ruswa n'ubutabera mu ishyirahamwe rikome ryo umukuru w'igihugu ashikiriza kuva kera bijyanye no kurwanya igiturire no gusabura amatungo ya leta twebwe turabishima cyane twama turi uko turabivuga kandi turemerera kubivuga cyane cyane dushima gusa ibyo avuga dushima cyane cyane ko atari umuntu ari mu bantu mu myaka cumi n'itanu iheze atwawe mu bantu atandukanye atadosiye n'imwe turamutoramwo kandi atari umuntu ibyo bintu byitugiturira bizira icyo rero nicyo kiduha ingufu kwemera no gushima ibyo ashikiriye kugira perezida ashire icyo kibazo ahagaragara afise abamwunganira nk'umushikiranganji yajejwe ubutungane eh, si ukuvuga ko icyo kibazo cabaye ndanse mu burundi ikibazo eh, kijanye eh, n'ubutungane ni ikibazo gihambaye cyane kuko ubutungane nibwo bujeje gutunganiriza umukuru bugatunganiriza n'umutu cyane cyane abantu bitwa ko ari bato bato Eh, hamwe n'abazana imitahe mu gihugu eka bose muri rusange ikibazo rero kihari uno munsi eh, mbere kimaze imyaka itari mike ni uko usanga abajeje gutunganiriza abandi kenshi na kenshi usanga ari abanyamafaranga baja imbere n'abitwaje igitugu c'ubutegetsi ivyo rero ugaca usanga umworo umukene umugorwa ntagira ijambo ahantu nk'aho ivyo rero nibaza yuko dushira mu rikome twanabishize mbere no mu rwandiko twandikiye umukuru w'igihugu w'impapuro cumi na rumwe aho hariho ni- n'ibice bishika kuri bitatu twahariye eh, ico gisata c'ubutungane tuvuga n'ibyo kubabwira ngo bishobore gutungana umukuru w'igihugu rero tukizera neza yuko nk'uko nabivuze tuzaba tumwemera kandi twemera ah, ingene twamubonye Ah, ivyo ari byo byose atahindutse mu nyuma twebwe turi mu bantu bemera neza yuko niyashishikara ko uko akora igihugu gishobora ah, gutorana itenda icyo gikorwa ntigishobora kuba kigoye kurangura nk'uko mwabivuze kuko muvuga ko mu bakora ayo mabi yo kurya ibiturire no gukora nabi harimwo abafise amatungo eka n'abishimikiza ubutegetsi bafise ndabizi cyane ndabya imyaka irenga mirongo maze nkurikirana iki kibazo c'abasuma abo twebwe mu ishami rikomeye twiga- twita ababandi Eh, ni ikibazo kigoye kuko nta muntu abo bantu bibanga uwo ari we wese bafite amayeri menshi bakoresha mugabo icyo nashimiye umukuru w'igihugu ariko arakora ni uko ubona yuko eh, agenda eh, kimwe bita mu gifaransa pridama meusi sirema ni ukuvuga agenda ashira ku mugaragaro ingene ibintu byose bigenda bikondeka bigenda bikoreka urabona ko agenda intambwe ku yindi intambwe ku yindi ibi rero twebwe twese tugasabwa kumushyigikira kugira ngo abo basuma abo babandi abo banyoni babure isaganirizo muribaza ko inyuma y'iyo nama abacamanza n'abandi bose mwavuze nk'abategetsi bikikamukiza bakaja muri ubwo bubisha hamwe n'abandi bose bafise uruhara mu kudatunganiriza abarundi muribaza ko bazoteba bakikebuka kwikebuka birafise intambwe bicako si uko gusa umukuru w'igihugu ashikira ijambo nk'iryo ngo bica biba oya eh, birafise intambwe zitari nke bicako intambwe ya mbere ni iyi- i- y'ukubivuga umukuru w'ibihugu avyemera kandi tubona ko ico avuga ki- arico yemera kubivuga ku buryo bw'umugaragaro iyo ni intambwe ya mbere kandi iba ihambaye intambwe ya kabiri ni y'uko hajaho amategeko atuma umushikirizamanza n'umucamanza n'abagana ubutungane bumva yuko hari amategeko umwe umwe wese mu ruhande rwiwe amwubahiriza ibyo rero kugeza ku ino saha ah, mu gihugu nibyo hariho ibihari mugabo hariho byinshi bitahari icyo ni ukubanza kukimenya abantu tukacumva kigira gatatu twibaza gikwiye hamaze guca amategeko ni uko hajyaho abacamanza bafite ikintu twita mu gifaransa integrite integrite ni umuntu nawe wamuzanira igiturire ashobora kubwiheba ntagifate ibyo rero bimaze kuba haca hakurikira ikindi ntibaza ko gihambaye ni ikijyanye n'uko abanyagihugu nabo bamenya uburenganzira bwabo kanka umuntu wese uba agomba kubarenganya bakaza barebera nk'uko bari barabizi gabriel rufiri umukuru w'ishyirahamwe orukome murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye iradiyo ijwi ry'amerika murakoze namwe mugabo muhundiye ni uvuga ikintu gihambaye cyane abategetsi berekana ubutunzi bafite ubutungane bukora akazi kabwo bashyiraho ya sentare isumba izindi yitwa rahote kudo jisitise kugira ngo abantu bose bumve yuko bari munsi w'uwo mutaka w'amategeko kuko bitagenze gutyo bizotugora ko dushobora gutera imbere mugabo mukuru w'igihugu cyacu na shishikare atera imbere turi inyuma ziwe mu byo ari kwarakora ndabashimiye cyane rwose
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote ya radaravuwa de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominote la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
u rwanda rwemeye kwakira abanyeshuri magana abiri na mirongo itanu b'abanyafaganisitani abarezi n'ababyeyi babo aba banyeshuri nabo mu ishuri rukumbi ry'abakobwa b'abanyafaganisitani biga bacumbikirwa mu kigo aya makuru yemejwe n'umuyobozi w'iryo shuri wavuze ko babaye bimuriye amasomo yabo mu rwanda mu gihe cy'igihembwe kimwe tim harris ishimwe n'ibyo atubwira abo banyeshuri nabo mu ishuri ryitwa the school of leadership afghanistan sola ryigamo abanyeshuri magana abiri na mirongo itanu b'abakobwa biga bacumbikirwa mu kigo niryo ryonyine ryigisha ricumbikiye abakobwa muri afghanistan ku rukuta rwe rwa twitter umuyobozi w'iri shuri ryigisha ibijyanye n'imiyoborere shabana basij lasik yavuze ko mu cyumweru gishize aribwo barangije gutwara bano bakobwa babavana mu mujyi wa kaburu abandi bashoboye gukura muri afghanistan harimo abarimu abakozi n'imiryango yabo basij lasik yavuze kandi ko ubu bose bari mu nzira berekeza mu rwanda baturuka muri katari aho biteguye gutangira igihembwe cy'amashuri mu mahanga ku banyeshuri babo bose kuri ubu butumwa bwiyanditse kuri twitter basik lasik yakomeje avuga ko hari abantu benshi bagize uruhare rukomeye muri uru rugendo aho yagize ati nubwo ntabasha kubashimira mwese hano ariko ndashaka ku buryo bweruye gushimira leta ya katari u rwanda na leta zunze ubumwe za amerika mu buryo bwose badufashije mu rurimi rwa pashito rukoreshwa muri afghanistan sora bivuga amahoro intego nyamukuru y'iri shuri rya sora ni uguha abakobwa b'abanyaafghanistani urubuga rwo gukarishya ubwenge ubumenyi n'ubushobozi abanyeshuri barangije muri iri shuri baba baratojwe ko uruhare rwabo ari ukuzamura umuryango ndetse no kumva ko bakwiye gushyira imbaraga zabo hamwe bakagira uruhare mu buyobozi bumva ko bafite imbaraga zo guhindura ejo hazaza h'igihugu cyabo abana b'abakobwa biga muri sora baturuka mu ntara makumyabiri n'umunani kuri mirongo itatu n'enye zigize igihugu cyose uyu muyobozi yakomeje avuga ko iri shuri rya sora ryimutse ariko atari ibya burundu yavuze ko bateganya kumara mu mahanga igihembwe kimwe gusa mu gihe ibintu byaba bisubiye mu buryo bagasubira muri afuganisitani minisiteri y'uburezi mu rwanda nayo yasubije madamu basij lasek ku rubuga rwa twitter ivuga ko biteguye kwakira ishuri rya sora aho bazaba bakomeza amasomo yabo mu rwanda nubwo ariko intego y'iri shuri ari uguha urubuga abakobwa mu kugira uruhare mu buyobozi bw'igihugu hari byinshi umuntu yakwibaza niba bizagerwaho mu gihe igihugu cyafashwe n'abataliban batahwemye kubangamira uburenganzira bw'umugore ubwo bari ku butegetsi mbere y'imyaka makumyabiri ishize bari barashyizeho amategeko abangamira abagore kujya mu mashuri no mu tuzi ishuri sora rikaba ryarashinzwe nyuma y'ubutegetsi bw'abataliban ahanini mu rwego rwo gufasha guhindura imyumvire y'uko umugore atagomba kugira uburenganzira nk'ubw'abandi hari hashize igihe gito basek lasek ashyize ahagaragara videwo atwika inyandiko z'abanyeshuri be kugira ngo abarinde abatalibani ubundi butumwa yanditse kuri twitter yavuze ko umutima we ubabajwe cyane n'ibiri kubera mu gihugu cye basig lasek yavuze ko mu gihe yari kabul areba abanyeshuri be yabonye abantu bafite ubwoba uburakari n'abandi bafite ubutwari yavuze kandi ko yabonye abandi bana b'abakobwa b'abanyafuganisitani bari mu kigero nk'icy'abanyeshuri be basigaye batagira kivurira basig lasek yavuze ko icyo asaba isi ari ikintu kimwe gusa ni ukudakura amaso ku banyafuganisitani mu gihe abo bana b'abakobwa bo badashobora kuvaho ati rero rwose ntimureke ibitekerezo byanyu bijya kure uko ibyumweru bigenda bishira muhanga amaso kuri bariya bana b'abakobwa u rwanda ruri mu bihugu cumi na bitatu minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika yavuze ko bwemeye kwakira by'agateganyo impunzi zituruka muri afuganisitani kugeza ubu nta mubare uramenyekana w'impunzi z'abanyafuganisitani u rwanda ruzakira n'igihe bazagera mu gihugu ijwi rya amerika ryagerageje kuvugana na leta y'u rwanda kugira ngo imenye igihe izi mpunzi zizatangira kugera mu gihugu ariko kugeza twandikiye inkuru twari tutarabasha kuvugana nabo
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya virusi ya korona mu burundi yaraye itegetse ko abanyeshuri barenga ibihumbi mirongo itatu biga bacumbitse mu bigo byabo ku mashuri ya leta n'ayigenga babanza kwipimisha mbere yo gusubira ku ishuri mu kwezi gutaha iyo komisiyo kandi yavuze ko nta rukingo rwa covid cumi n'icyenda ruragera mu gihugu cy'u Burundi mu gihe iyo ndwara imaze guhitana abantu mirongo itatu n'umunani Pierre Claver niyo nkuru nibyo atubwira umugwi w'igihugu rero kurwanya ikiza c'umugera wa korona wemeza ko hamwe abanyeshuri bose batipimishije ico kiza bohava bagikwiragiza hirya no hino mu gihugu kuko bava mu mihingo itandukanye mu nama idasanzwe y'uwo mugwi yabaye kuri uyu wa kabiri jean baptiste nzuriro nkankuze umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu yavuze ko uwo mugwi wategetse ko abanyeshuri bose biga baba mu ndaro mu gihugu bapimwa imbere y'uko umwaka w'ishuri utangura mu kwezi kuza hazopimwa abanyeshure bose basanzwe baba mu mashure y'indaro kugira ngo bazogende bashikira mu mashure biboneka neza nuko batagiye batwaye uwo mugera wa korona kugira ngo bahave bawanduza abandi ariko nabajya abanyeshure usanga biga bataha mugabo biga mu mashuri asanzwe afise indaro abo nabo nyene bazopimwa kugira ngo nkumbura uwo mugera bagiye mu ishure ntibazohave baca bawanduza abazoba basanzwe bari mu ndaro ico gikorwa vyibonekeje ko hariho abantu bategereza kukigiramwo uruhara runini aho twovuga nka ba buramatari abajejwe indero mu ntara abajejwe amagara y'abantu mu ntara abamusitanteri basanzwe barongoye amakomine naho atashirama rihuza abavyeyi bose b'abanyeshuri rihari mu gihugu babiri mu bavyeyi bavuganye n'ijwi ry'amerika barashima ico gikorwa kuko ari ku buntu ata amafaranga abanyeshuri bazoriha kandi kikaba kigamije gukingira abana babo iki gikorwa kizobera ku mavuriro yose mu gihugu makuru makuru ibitaro by'intara no mu gisagara ca bujumbura nk'uko uwo mugwi wabitangaje ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwemeye no gushiraho ibindi bibanza bibanza vyo gupimiramwo abanyeshure ndetse no ku mashuri y'indaro hazoba hashizweho umugwi w'abaganga bazopima abanyeshuri bitakundiye ko baja ku bitaro vy'intara ibipimo bizoba vyemewe n'ibizofatwa hasigaye iminsi itatu gusa ngo amashuri atangure uretse abo banyeshuri bazopimwa ku buntu uwundi wese ashaka kwipimisha akeneye gusohoka igihugu atanga ibihumbi mirongo itandatu vy'amarundi uwutagira asohoke igihugu nawe akariha ibihumbi bitanu mu ntango z'uko kwezi k'umunani uburundi bwaremeye kwakira inkingo za covid cumi n'icenda zizotangwa niba nk'isi yose biciye mu mugambi wo gukinga wiswe covax nk'uko byatangajwe n'uwo mugwi nyene yamara gushika ubu uwo mugwi wamenyesheje ko atarucanco rurashika mu gihugu kandi ko ata muntu n'umwe aricandagishiriza mu burundi ariko gushika ubu tubabwira nta rucanco rurashika kuko ntituraheza kuvugana n'abasanzwe badufasha eh, ingene bizo- bizogenda ico bikoze naho izo ncanco zocika mu gihugu uwutwara uwo mugwi ari we umushikiranganji w'intora hagati mu gihugu gervais ndirakobuca yarekuriye inkoni ku gishitsi abarundi ko leta itazokwigera ibahimiriza kuja kwikingiza ivyateye amakenga abatari bake banki mondiyari yatubwiye ko ishobora kutuzanira amavakisi icyo mucumve neza muri komite kovide twavuze tuti umuntu wese ashaka kutuzanira vakisi icyo twe dukora nka leta y'u Burundi twarategekanije aho tuzoyashikira- tuzoyashikiriza muri kamebu no muri nsp amafirigo twarayategekanije mutuzanire tubike umurundi azokumva bishaka ko akeneye vakisi azoca agenda yitura abikeneye bamutere urushinge bamutere iyo vakisi ku bushake bwiwe mugabe bizomushikira ntazobaze leta leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vakisi yo gukingira abantu yavuze ko leta nk'umuvyeyi abifuza bose ko badufasha vakisi nibatuzanira iyo vakisi tuyibike kandi n'uwazotuzanira iyo vakisi ntagire urufaranga na rumwe asaba leta nta na rumwe ngo ngo leta ngo iremeye ko vakisi ngo ngo ngo ngo abarundi bavagisi ngo ntabyo twavuze kandi leta nta mafaranga izoshira mu kugura amavagisi eka nta na rumwe ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu oms ryerekana ko uburundi kiri mu bihugu bidashira inguvu zikwiye mu kurwanya ikiza ca covid 19 aha ndetse hari abashingwamanza bahurikiye mu runani kavibe berekanye ko ico gihugu gishobora kwitwarirwa mu masentare kuko kidakingira abo kijejwe kuva ico kiza cadutse mu burundi ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwemeza ko abamaze guhitanwa n'umugera wa korona ari mirongo itatu n'umunani abamaze gufatwa nabo barenga ibihumbi cumi yamara hari abatemera ivyo bitigiri nk'amashirahamwe yigenga kuko kuri bo abagwara n'abahitanwa n'uwo mugera wa korona ari benshi kurusha bo pyeklave n'inkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika amakuru ku ijwi ry'amerika tuyasoreza ku makuru y'imikino mu rwanda haraye hatangiye irushanwa ry'umukino wa basketball rihuza amakipe y'ibihugu bya afurika mugenzi wacu jean claude munyandinda arahatubereye mu irushanwa rya afrobasket ryatangiye kuri wa kabiri i kigali mu rwanda ikipe y'igihugu y'u rwanda yinjiye neza mu rugamba mu mukino watangiye isaa kumi n'ebyiri z'umugoroba ku isaha y'i kigali mu itsinda rya mbere abasore b'umutoza cek sare w'umunyasenegali batsinze ikipe ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo amanota mirongo inani n'abiri kuri mirongo itandatu n'umunani abakinnyi b'u rwanda barimo diodone ndizeye kenny gasana na william robens bari mu bitwaye neza muri uyu mukino ni inkuru nziza ku banyarwanda kuba ikipe yabo itangiranye intsinzi kuko bitanga amahirwe yo kuzagera mu cyiciro gikurikiraho mbere y'umukino wahuje u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo hari habaye imikino mu itsinda rya kabiri guhera isaa yine n'igice za mu gitondo ikipe y'igihugu ya tunisiya yahuye na gine konakiri ni umukino woroheye cyane tunisiya kuko yakomeje kugenda imbere ya gineya guhera ku gace ka mbere k'umukino kugera ku musozo tunisiya igizwe n'abagabo b'inkorokoro nka salah mejri mohamed el mabruk omar abada radwan slimane makrem ben omdan na bagenzi babo yatsinze gine konakiri amanota mirongo inani n'abiri kuri mirongo ine n'atandatu guhera isaa saba n'igice habaye umukino wahuje misiri na repubulika ya santarafurika ikipe y'igihugu ya misiri refaramon y'abasore b'intarumikwa barimo saleh amin anas mahmud na bagenzi babo yagombye gutegereza agace ka kane k'umukino kugira ngo ishobore kwigobotora repubulika ya santarafurika yari yayiziritseho umukino warangiye misiri itsinze repubulika ya santarafurika amanota mirongo irindwi n'abiri kuri mirongo itanu n'atandatu uyu munsi ku wa gatatu irushanwa rya afrobasket rirakomeza kuri gahunda hari imikino ine ibiri yo mu itsinda rya gatatu n'indi ibiri yo mu itsinda rya kane guhera isaa sita nigeria irahura na mari ikipe y'igihugu ya kameruni irakina na sudani y'epfo mu mukino utangira isaa cyenda isaa kumi n'ebyiri senegali irahura na uganda hanyuma isaa tatu z'ijoro hakaza kuba umukino wa kenya na cote d'ivoire mimoza munyangaju minisitiri w'u rwanda ufite siporo mu nshingano ze yifurije ikaze abitabiriye afrobasket aboneraho kubasaba kugira uruhare mu gukumira icyorezo cya virusi ya korona As I welcome all of you, I also wish to call upon all fans, players, and officials that it is our shared responsibility to remain committed in keeping and staying safe from COVID 19 during these games.
ikipe y'igihugu y'u rwanda izongera kumanuka mu kibuga ejo kuwa kane mu mukino uzayihuza n'ikipe y'igihugu ya ngora guhera isaa kumi n'ebyiri z'umugoroba yari claude munyandinda i kigali inshuti mwabanye natwe muri aya makuru aha niho dusoreje ayo muri aka kanya turashimira mwe mwese gukurikira ibiganiro by'ijwi ry'amerika cyubahiro diodone niwe wegeranije aya makuru yari ahagarariwe na edi rwema naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye jeffrey mutagoma mu izina rya bagenzi banjye bose tubifurije amahoro n'amahirwe